hello my correct people. Hmm. welcome to my channel good morning good afternoon depends on where you watch me from my people, i know go waste time too much I abeg subscribe share this video follow me for my facebook page god will bless you now. so according to the gist wey we dey hear di later gist Now, na olori eh wetin i call her ayaoba abi olori <laughs> god na peju olórin péjú queen péjú na so dem take write am queen péjú na im dey reign now like some pipo no no vex know am many pipo no know am o -huh. so pipo wey no know di story don know her don talk about her because you don know it you don know what what what went wrong na we dey inside na we know wetin go wrong you understand so my pipo olori gbeju don come back full force i bin no even know full force but i know say she comot wit her annoyance e leave her of ife e con comot afta di dis thing di eh, king di wetin dem call am those pipo chiefs i no come know wetin those pipo go do now all dis eh, chiefs for ile ife. when dem talk say caviarcy your your brother don first date am make caviarcy no no marry am you understand say your brother don first date am make caviarcy no marry am and meanwhile many people no know na somebody na im leak the secret say caviarcy brother say e don first date eh, peju and we no know na that day when um this guy what be her name for facebook when he leak all the whole secret now that time we come take know na somebody kpeju ex husband Now im soji kpeju ex husband Now he carry the gist go give soji Now im soji come disgwangwara kabeji The soji come leak the secret so my people, now for only of ife palace now they dey come write come out say only of ife has nothing to do with the woman say oni of ife eh, no dey marry am meanwhile dem don go do introduction o say oni of ife eh, no dey marry am oni of ife eh, no get wetin to do wit dis lady so na im make am di lady come vex e come pack comot go back to canada e no come dey wit caviarcy again on so so we are so surprised my pipo if i tell una say cold no catch me and dis lady eh dis olori na wetin i go na olori na dem don say kabiyesi una go hear na dem say kabiyesi don marry am o oh. na somebody na im call me o oh. dem say dem go do di celebration dem bin no even wan make pipo know but as e do birthday na for palace e dey take do birthday say dem don even want pipo to know kabiyesi no wan announce am but okay now dem no fit hide am dem still announce diasef because kabiyesi cannot do something without e not announce kabiyesi brother he don't first na him tell us he don't don first date am na kabiyesi brother now he be wan first marry am e date him for so long He not come he come leave him. kabiyesi come enter inside even senior e senior kabiyesi sef she be now now kabiyesi want enter fifty she just complete fifty even though say maybe now government fifty Now she canada fifty now she complete so no be não be nigeria 50, ah não be nigeria 50 years não she complete you know say for abroad dem é comot age <laughs> because of work and so on dem go reduce age down i be like say na the reduce of age now na she take turn now somebody tell me say she don enter 60. That's in a lie. <laughs> she might be 50 something. You understand? She is. Not be 50. She just enter. She's lying. She's 50 something. She never enter 60. You understand? Now somebody tell me say she don't enter 60. My correct people, I'll see carry she's come for now now. There's no be smart fight they gone. This lady now, e don't go back to palace. Na palace she dey stay. They tell me say na lie that they lie to me. uh, to us say Ooni of Ife he don go do something when he do for am so that thing when he do when he take go do introduction for am for marriage that picture wey we watch one time videos we watch am when dem go do marriage the Ooni of Ife brothers Ooni of Ife sister dem dey the Ooni of Ife sister sisters dem go and Ooni of Ife sister husbands dem were there you understand but na onion vive no dey there because I be like say whether im papa dey there or so na im make am okay he con hold kabie see dis thing dat thing wey dem dey hold He con hold am ayaba that uh, wood na wood dem dey call am statue of uh, kingship she hold am he dey with am for there dem hold am for long so my correct people. so now di gist wey me and carry come right now hmm. e say none of oni brother is telling him not to marry ayaba peju o he has already pay her bell price senior since dr naomi mama uh, mama obalola is no longer going back with oni let him go ahead Amarekpeju. Ewo. Una dey hear so. They say since uh, eh, Queen Naomi, you know, they go back to Kabiyesi Palace. He say, yeah, Mama Obalola. That is, Obalola means the king of tomorrow. The next king to be. He say make he go, make uh, eh, Peju, make him marry Peju. Say he don pay. He say his senior brother no talk again. di senior brother don give am go ahead say make kave si say dey pray for dey come pray for peju dey pray for kave si di senior brother before before na di senior brother bin put embargo say no go marry but now dem say di senior brother don talk say make e go ahead say make im marry am and as far as say queen naomi no dey go palace again. you understand my pipo na wetin they tell me be that one This thing story when they tell me so is direct from the palace you know say me i dey get my gist from palace you understand if i really wan do gist if i dey do all this corner corner hold for inside the one dem dey do take for facebook When no no social story every day queen army day palace tomorrow e dey palace next tomorrow they dey beg am in four days queen naomi see say comot for palace queen naomi no use two legs e no enter palace oni of ife dey beg am yes na the truth be that one to come back but no be to stay palace to accept am back na dey hear me so na wetin e dey do be that one and this lady gbeju he like queen naomi well well e dey buy queen Ami present queen Ami dey collect dis kpeju e love queen Ami with all her heart na she take love queen Ami. she no dey against queen Ami. she love am well well na good woman